chane ma wata.
Iri ni radiyo ijwi ry'Amerika. ijwi rya amerika rivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya short wave ku metero 19 na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi nibide niyo ngabo abaramutsa abaha ikaze mu makuru y'aka kanya abakenyezi b'abarundikazi bahungiye mu rwanda cyane cyane kigali bahagurukiye kurwanya amabi akorerwa abagore b'impunzi uri impunzi ugorwa na twinshi na cyane cyane abajene ugasanga iyo bariko barakora baja kurondera ubuzima bagakora mu bubare bagakora ahandi hose birashobora gushika abakoresha canke abakiriya muri ubwo bubare baratumye bakorerwa amabi uyo ni umwe mu bakenyezi b'abarundikazi bahungiye mu rwanda mu burundi kuri uyu wa gatatu inama nkenguzamateka yemeje abantu bashasha bagize sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro perezida wa gine alpha konde uyu munsi yimitswe ku mugaragaro muri manda yiwe ya gatatu amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri aka kanya somaliya yacanye umubano na kenya iyagiriza kwivanga mu bibazo byayo bwite kenya yacishiraho akanama ko kwiga icyo kibazo thomas kamirindi aratubwira ibindi ejo kuwa kabiri nibwo minisitiri w'itangazamakuru wa somaliya osman dube yatangaje ko guverinoma ye yafashe icyemezo cyo guca umubano na kenya yaravuze ngo leta ya kenya ishaka gucamo ibice abaturage b'ibihugu byombi iki cyemezo ni igisubizo ku bikorwa bya kenya byo kwivanga muri politiki bwite ya somaliya no guhungabanya ubusugire bwayo somaliya yahaye iminsi irindwi abadiplomate ba kenya kugira ngo babe batashye basubiye mu gihugu cyabo somaliya kandi yahamagaje abadiplomate bayo bo muri ambasade yayo i nairobi mu kwezi gushize somaliya yari yirukanye ambasaderi wa kenya i mogadisho lucas tumbo kenya yo ivuga ko nta cyemezo izafatira somaliya umuvugizi wa guverinoma yayo cyrus oguna yatangaje ko impande zombi ziri mu biganiro ati leta yashyizeho komite yo kubikurikirana ariko nta kindi gisobanuro yahaye ijwi ry'amerika kuri iyi komite kenya yemeza ko itivanga mu bibazo bwite bya somaliya nyamara rero perezida uhuru kenyatta aherutse kwakira perezida wa leta ya somaliland muse bihi abdi somaliland ivuga ko ari repubulika yigenga guverinoma ya somaliya ntibyemera ikavuga ko somaliland ari igice cya somaliya kuri leta ya somaliya rero inama ya kenyatta na bihi abdi ni ukwivanga mu bibazo bwite bya somaliya kenya na somaliya kandi bafitanye ibibazo by'umupaka ugusha kuri jubaland leta yo mu majyepfo ya somaliya ifite icyambu cya kisimayo ku nyanja y'abahinde uyu mupaka wo mu mazi urimo ubukungu bwinshi bwa peteroli na gazi buri gihugu kikavuga ko uyu mutungo ari uwacyo perezida wa gine alpha konde uyu munsi yimitswe ku mugaragaro muri manda yiwe ya gatatu thomas kamirindi abandanya alpha konde umukambwe w'imyaka mirongo inani n'ibiri y'amavuko yarahiriye imbere y'urukiko rurinda iremezo ry'itegeko nshinga abakuru b'ibihugu bya afurika bagera kuri cumi na babiri bari muri uwo muhango i konakiri manda ye izamara imyaka itandatu umutekano wari ukaze cyane mu murwa mukuru wa gineya nta nyoni yatambaga mu mihanda mu gihe perezida konde yarimo arahira guverinoma yari yatanze umunsi w'ikiruhuko kandi n'abatavuga rumwe na leta bibumbiye mu rugaga rwitwa fndc bari basabye abaturage kwigumira mu ngo zabo byo kwerekana ko batishimye fndc bivuze front national pour la défense de la démocratie irimo imitwe ya politiki amasendika sosiyete sivili nibo bari ku isonga mu bikorwa byo kurwanya manda ya gatatu ya alpha conde mu ijambo rye perezida wa gineya yavuze ko azategeka mu buryo butandukanye na manda ze ebyiri za mbere yatangaje ko azarwanya ruswa yivuye inyuma asaba abaturage be kwibagirwa ibibatanya komora ibikomere guharanira ubumwe n'amahoro no kugira icyizere ko ibihe biri imbere bizaba ari byiza kuvugurura itegeko nshinga mu kwezi kwa cumi gushize n'amatora yakurikiyeho byahaye rero insinzi alpha conde byabayemo imvururu zaguyemo abantu barenga ijana selu dalen dialo wigeze kuba minisitiri w'intebe kandida w'abatavuga rumwe na konde avuga ko atazigera yemera insinzi ya konde amurega ko yakoreye kudeta itegeko nshinga kandi ko yamwibye amajwi ari we wari watsinze amatora urakoze thomas umutegetsi mukuru w'urwego nyobozi rw'umuryango w'ubumwe bw'uburayi ursula von der leyen arabona intambwe mu biganiro byerekeye ubudandaji n'ubwongereza inyuma y'uko buvuye muri uwo muryango inyuma y'uko utakaje icyizere mu kiringo c'indwi zitari nke umuryango w'ubumwe bw'uburaya wataje uno munsi ku wa gatatu ko muri iki gihe hari akaryo ko gushika ku masezerano n'ubwongereza ku masezerano mu by'ubudandaji y'inyuma y'uko buvuyemwo amasezerano yatuma izo mpande zombi zirinda akajagari imbibe zazo mu mpera z'uyu mwaka perezida w'urwego nyobozi rw'umuryango w'ubumwe bw'uburaya ursula von der leyen avuga ko hari intambwe ziboneka zashyizwe ko mu biganiro byagiriwe i Brussels ku mugwa mukuru w'ububirigi amenyesha ko inkuru nziza ari uko bashoboye gutora uburyo bwo gutera intambwe ku bibazo bitari bike von der Leyen yemeje ko ku bibazo bikomeye impande zombi zitari zumvikanye ko hasigaye bibiri gusa ni ukuvuga guhiganwa neza ku isoko ry'umuryango w'ubumwe bw'uburaya n'uburenganzira bwo kuroba bw'amato y'uwo muryango mu mazi y'ubwongereza icyizere cyiwe kiratandukanye n'ibyari byashyikirijwe imbere yaho n'umushikiranganji wa mbere w'ubwongereza boris johnson by'uko bisa n'uko ata amasezerano azoshikwa ko hagati y'izo mpande zombi ayo yari amwamwe mu makuru makuru makuru avugwa hirya no hino ku isi muri aka kanya radiyo ijwi rya amerika i washington dc mushobora no kudukurikirana kuri facebook no ku kibanza cacu ca interineti aricyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com mu rwanda urwego rwihariye rwa sentare nkuru mu gihugu ruburanisha ibyaha by'iterabwoba n'ibirengera imbibe bwumvirije ukwiregura kwa nyuma kubagirizanywa n'umumenyeshamakuru focus ndayizera na bagenzi biwe bagirizwa ibyaha byo gushaka gutembagaza ubutegetsi hakoreshejwe intambara erike bagire ubusa dufitiye ibindi kuri iyi nkuru bwana marite munyensanga urukiko rwahereyeho rumusaba kugira icyo avuga ku bwiregure bwe bwa nyuma yabwiye umucamanza ko kwemera icyaha bibera mu rukiko yasabye ko mu guca urubanza urukiko rwazashingira ku byo arubwira yavuze ko mu gihe ubushinjacyaha buvuga ko yemereye ibyaha mu nzego z'ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha atigeze abyemera ku bushake bwe yibukije ko inzego z'umutekano zamufatiye nyabugogo aho yadoderaga inkweto mu gihe patrick niyihoze yari yamushyize ku rutonde rw'abo yagombaga gushakira akazi k'ubwubatsi icyaha cyo gucura umugambi wo kugira nawe ubutegetsi buriho cyangwa kubuhirika hakoreshejwe intambara cyangwa izindi mbaraga bwana munyensanga aragihakana avuze ko uwo mugambi wacuzwe n'ihuriro nyarwanda rya rnc riwunyuza muri kasiye nta muhanga nk'uko ubushinjacyaha bubivuga ariko ko ataraziranye na nta muhanga uyu bushinjacyaha bumurega ko yagombaga kuneka hari hagenwe kuhaturikiriza ibisasu mu bice bitandukanye by'umujyi wa kigali ku gihano cy'igifungo cya burundu ubushinjacyaha bwamusabiye aravuga ko kidakwiye kuko nta cyaha yakoze agasaba kurenganurwa agasubizwa mu muryango nyarwanda kuri mugenzi we venuste mushimiyimana aregwa ko yari yarakodesheje inzu mu mujyi wa kigali hazwi nko ku giti cy'inyoni hagamijwe gucuriramo umugambi wo kugira nawe ubutegetsi buriho uregwa arabihakana akavuga ko yabaga ku giti cy'inyoni kuko ari naho yakoreraga hafi y'akazi arasobanura ko nta mafaranga yoherejwe na kasiye nta muhanga yo gukodesha iyo nzu avuga ko nta n'ubundi buryo bw'itumanaho yagiranaga n'uyu watorotse ubutabera bw'u rwanda icyaha cyo kuba icyitso mu gukoresha binyuranije n'amategeko ikintu giturika cyangwa se ikindi kintu gihumanya ahantu hakoreshwa na rubanda aragihakana agasaba kurenganurwa umurongo w'abireguye none wari umwe na bagenzi be bireguye kuri iki cyaha abo ni jean claude nshimiyumuremyi bosco rutagengwa Ernest Sharagahinda na Theo Nest ukurikiye imfura bose baribaza ukuntu baregwa kuba icyitso cy'umunyamakuru Castiel na Muhanga kandi batari baziranye kuri rutagengwa kuregwa icyaha cyo gushaka guhirika ubutegetsi buriho mu Rwanda ntibikwiye mu magambo ye yabwiye urukiko ko ubutegetsi bushyirwaho n'Imana kandi bugakurwaho n'Imana muri ibyo byombi akavuga ko nta ruhare yabigiramo abaregwa bose basaba gutesha agaciro ibirego by'ubushinjacyaha n'ibihano bubasabira bose kandi bahakana inama ubushinjacyaha bubarega ko bayikoreraga ku musozi wa jari mu mujyi wa kigali bavugana na nta muhanga ku rubuga rwa whatsapp bavuga ko bitari bushoboke kuko harinzwe ubushinjacyaha bwari bwarangije gusobanura ibirego byabwo ku itsinda ryose no gutanga ibyifuzo byabwo bwongeye guhabwa ijambo rya nyuma bwavuze ko abireguye hari ibyo bavuze bidahuye n'ukuri bwahereye ku munyamakuru bwana focus ndayizera buvuga ko we n'umwunganira metre paul ntare batanze ibisobanuro ibisobanuro bitari byo ku majwi yumviswe mu rukiko burabikoma ko bayumvise by'igice bakayaha ibindi bisobanuro kandi bagombye kuyumva uko yakabaye ndayizera n'umwunganira bavuga ko amajwi yatanzwe mu rukiko nk'ikimenyetso asa n'icyo bise ikinamico ariko ubushinjacyaha bukavuga ko bashaka guteza urujijo rutariho ku kivuga ko ndayizera yabajijwe mu bugenzacyaha n'ubushinjacyaha ku gahato atunganiwe mu mategeko bagasaba ko byateshwa agaciro umushinjacyaha bwana michel nshimiyimana asanga ibyo yasubije byagumana agaciro kabyo yasobanuye ko kunganirwa mu mategeko ari uburenganzira yemerewe icyarimwe n'ubushake bwe yavuze ko ndayizera yemeye nta gahatabazwa atunganiwe ku birebera yakimu karanga uregwa ko ariwe wagombaga gukora uburyo bwo guturitsa ibisasu mu buryo bw'ikoranabuhanga rishingiye kuri telefone umushinjacyaha yasabye ko urukiko rwazashingira kuri raporo y'abahanga ba gisirikare yavuze ko ibyo yireguza ko ibikubiye muri raporo bigaragaza ko byasaba kubanza gucomekeranya insinga ngo bibone guturika aho kwifashisha inziramugozi bitari ukuri umucamanza yamenyesheje impande zombi ziburana ko uru rubanza rwagombye kuba rwararangiye ariko ko rwakunze kuzamukamo ingingo nyinshi zidasobanutse kandi zikurura imbibazo ari nayo mpamvu rwadindiye nk'aho ubushinjacyaha bwatangiye bubarega nyuma bukaza guhindura inyito z'ibyaha bwavuze ko uretse inyito z'ibyaha zahindutse ibikorwa by by'ibyaha byo bikiri bya bindi bwasabye ko mu bushishozi bw'urukiko rwazabiha inyito ikwiye umucamanza yimuriye iburanisha ritaha ku itariki ya munani z'ukwezi kwa kabiri umwaka utaha wa bibiri na makumyabiri na rimwe nibwo urubanza ruzapfundikirwa havugwa ijambo rya nyuma ku ruhande rw'abaregwa ubushinjacyaha burarega itsinda ryose ry'abantu cumi na bane ibyaha bitatu gucura umugambi wo kugira nawe ubutegetsi buriho cyangwa kubuhirika hakoreshejwe intambara cyangwa izindi mbaraga gucura umugambi wo kugambana no gushishikariza abandi gukora iterabwoba ndetse n'icyaha cyo kuba icyitso mu gukoresha binyuranije n'amategeko ikintu giturika cyangwa ikindi kintu gihumanya ahantu hakoreshwa na rubanda ubushinjacyaha avuga ko byose bishingira ku bikorwa byo gushaka gusenya ibikorwa remezo hirya no hino mu gihugu bikozwe n'iri tsinda burega ko ryagombaga guturitsa ibisasu mu iburanisha riheruka abaregwa bose bwabasabiye gufunga ubuzima bwabo bwose ariko barahakana ibyaha abaregwa bagasaba kugirwa bere bagasubizwa mu muryango nyarwanda bavuga ko nta bimenyetso simusiga byashingirwaho bahamwa n'ibyaha eh bagira ubusa ijwi ry'amerika inyanza mu majyepfo y'u rwanda tugushimire eric abakenyezi b'abarundikazi bahungiye mu rwanda cyane cyane kigali bahagurikiye kurwanya amabi akorerwa abagore b'impunzi umuhari bahurikiyemo witwa inamahoro umenyesha ko hari abagore batabwa n'abagabo babo abafatwa ku nguvu n'ayandi mabi afatiye ku gitsina umenyesha amakuru wacu pierre claver niyo nkuru araduha ibindi kuri iyi nkuru umuhari w'abakenyezi bahunze baharanira amahoro n'umutekano inamahoro wemeza ko umaze kumenya ko abagore n'abakobwa benshi bahunze bahura n'amabi atandukanye afatiye ku gitsina ku bwabo abakenyezi n'abakobwa b'impunzi n'abantu bari mu mugwi wihariye bashobora no kwemera guhohoterwa bifatiye ku gitsina kubera ubukene babayemo esperance bantegeyahaga umunyamabanga mukuru w'uwo muhari yiganijwe rya amerika amwe muri ayo mabi bamaze kumenya uri impunzi ugorwa na twinshi na cyane cyane abajene ugasanga iyo bariko barakora baja kurondera ubuzima bagakora mu bubare bagakora ahandi hose birashobora gushika abakoresha canke abakiriya muri ubwo bubare baratumye bakorerwa amabi yo gushurashutswa hanyuma bagatwara inda batifuje bakavyara abana batagira uko barera na cyane cyane muri ubu buhungiro amabi yo gukubitwa amabi psychologique na economique ingo ziratandukana abubakanye bagatandukana kubera amabi kubera ubukene umugabo agata umugore n'abana agahura n'abandi bagore muri icyo gihe abana nabo bakorerwa amabi ngaha mu buhungiro uwo muhari w'abakenyezi inamahoro wemeza ko imboneza muri bo batanguye no kugwiza inyigisho mu rwaruka zo kurwanya amabi afatiye ku gitsina naho ibitigiri byabo bigoye kumenya uwo muhari uvuga ko abahuye n'ayo mabi bashoboye kumenyekana barenga ijana na mirongo itanu mu kiringo c'umwaka bamwe mu bahuye n'ayo mabi baragiye hamwe kugira baremeshanye nk'uko bivugwa na munezero arine yashoboye kwegeranya abatari bake muri bo icyo cyiyumviro cyaje kubera ko nanjye nshobora kuba ndi muri uyu mugwi w'abo bantu tubafashe abakobwa babyariye hano mu buhungiro n'abavuye i burundi barabyariye iwabo hama tuja hamwe turafata n'abadamu hariho benshi abagabo bataye kubera ubukene hano baja kuranda- kurondera abandi bagore canke basubira i burundi abana bacu bamenyane tugenderanire kubera kenshi usanga imiryango yaradutaye yaratwibagiye ubu turi mirongo ibiri ariko n'abandi bazoza barajamo uretse n'impunzi z'abarundi turafise n'abadamu b'abakongomanikazi nabo nyene bahungiye muri iki gihugu n'abakobwa bakiri bato bataye n'amashuri hagati abandi bari bahejeje amashuri kandi bagomba no kubandanya bakiga hari n'abo babwira ngo niwanamvuga nzokugirira nabi urumva agaca agira ubwoba kumujana mu manza kugira ngo ashobore kumufasha intumbero yabo ni ukurwanya ko abakorewe ayo mabi harimo no gufatwa ku nguvu baja mu ngeso mbi kugira ngo batunge imiryango yabo bafise ingorane kenshi z'uko usanga bataronka ico bagaburira abana kuko ntibago- ntibashobora kuja ku kazi ngo bakore badafise uwo basigarana uwo mwana bigatuma rero bihebura canke baja mu busambanyi batwaye n'abo bana baca bigisha abana babo abahetse ingeso mbi kuko turi hamwe ashobora kumusigaranira nka jewe nkamusigarana akaja gukora yataha ku mugoroba akamuhitana tukaba dufashije uwo mwana kugumana n'uwundi mwana wanje akumva ko ari mu muryango atatawe nyina we wagiye gukora agakora umutima uri mu nda kuko azi aho yamusize kugira ngo abo bana bashobore kwandikwa abo bana bashobore gufashwa babe mu muryango uzwi ntaco dufise ahubwo gusa tuba dus- dushaka n'umuntu adu- adufasha bakadushigikira kugira turonke ico dukora no mu nkambi y'impunzi z'abarundi ya mahama amabi afatiye ku gitsina aravugwayo abakenyezi b'imboneza bariyo nka jacqueline nduwayezu ari muri uwo muhari w'abakenyezi batangarije ijwi ry'amerika ko ayo mabi abonekera mu gitigiri c'umurengera c'abakobwa batwara inda bakiri bato we na bagenzi we hari umugambi bagize kugira ngo abakobwa bavyaye muri ubwo buryo bashobore kubandanya amashure nk'ubu uye dufate abafise inda kuva ku- ku- mu kwa mbere gushika mu kwezi guheze bari bamaze kuba amajana ane na cumi na bi- babiri abo n'ababa babonetse ku ma centre de sante save the children na na arc nk'ubu abo bose n'abazovyara mu kiringo c'ishuri abana twafasha ku- gu- gusigarana bari abana b'aba bakobwa bizananye batagira ababyeyi canke umwana w'umukobwa yabaye intabwa ku babyeyi kubera yabyaye gutyo umwana agasubira mu ishuri agakurikirana ivyigwa urazi yuko mu gusigarana umwana umuntu aguha umwana amuhaye n'ico usigaruramo bamwe bamwe bibagora kubo- kuronka amata bikabagora kuronka ibikoresho vy'isuku abakenyezi b'imboneza bahurikiye muri uwo muhari inamahoro bamenyesha ko bihaye n'igikorwa co gufasha mu vyerekeye amategeko kugira ngo bafashwe ku nguvu canke uwahohotewe mu bundi buryo yitura ubuyobozi canke ubutungane hari n'inzobere mu vyerekeye inyifato mu kibano n'ingwara zihamuka psikologe mu gifaransa bakorana n'abo bakenyezi kugira ngo ukeneye kwitabwaho muri ubwo buryo aronke uwumufasha ikindi biyemeje ni ukwandikisha abana bose bavutse muri ubwo buryo kugira ngo ntibabuzwe amahirwe hamwe n'uko agateka kabo ko kubahirizwa Pierre Claver niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika urakoze Pierre Claver mu Burundi kuri uyu wa gatatu inama nkenguzamateka yemeje abantu bashasha bagize sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro umukuru wayo mushasha ni Valentin Bagorikunda yahoze ari umushikiriza manza kizigenza wa Republika naho icegera ciwe ni Emmanuel Ntawumvukiye yahora ari umushikiranganje w'ukwivuna abansi muri leta ya President Pierre Nkurunziza mu kiringo cyo kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri Eroje Wirikaneza ari Nairobi muri Kenya adufitiye inkuru y'idonido abemejwe bose bari batanzwe amazina n'umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye mu kibanza c'umukuru wa sentare yubahiriza ubwirizwa nshingiro hari haje izina rya valentin bagorikunda naho icegera ciwe perezida yari yifuje ko kiba emmanuel ntawumvukiye uwa mbere ni umuhutu aturuka mu ntara ya bubanza mu burengero bw'uburundi akaba ubu yatwara ikigo npr kijejwe guteganiriza akazoza abakozi ba leta akaba yanabaye umushikirizamanza kizigenza wa repubulika uwa kabiri ni umututsi wo mu ntara ya gitega hagati na hagati mu gihugu c'uburundi uwo yahora muri leta ya nyakwigendera pierre nkunziza mu kiringo co kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu kugeza mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri akaba yabaye umusivile wa mbere yasubiye ku mushikiranganji w'ukwivuna abansi mu burundi nyuma y'imyaka irenga mirongo ine iruhande yaba hari abazosasa nk'abacamanza bamaho bakaba ari jane habonimana wo muri komine rusaka intara ya mwaro riboha nkunziza wo muri buraza igitega hagati na hagati na salvatore ntibazonkiza aturuka mu kanyosha ka bujumbura mu burengero abacamanza ba sentare yubahiriza ubwirizwa nshingiro bazosasa batamaho nabo ni bede mbayahaga umututsi wo muri butaganzwa mu ruyigi mu y'ubuseruko hamwe na Jean Pierre Hamani wo mu buhinyuza bwa Muyinga mu buraruko bushiye ubuseruko Janine Nibizi umushikiranganji w'ubutungane yari yajanye amazina yabo mu nama nkinguza amateka ku mugwa mukuru wa politike Gitega yavuze ko umukuru w'igihugu yabashimye kuba ari abacamanza ataho begamiye abo bantu kugira batogwe n'abantu bihwejwe cyane na nyene icubahiro kuko yabona yuko ari abantu bazogirira ikimazi igihugu na cyane cyane mu bijanye no kubahiriza ibwirizwa shingiro n'abantu abacamanza bafise kariyere y'ubwo bucamanza hama kandi bakaba abacamanza b'umutima bakaba abacamanza bari integre bakaba abacamanza bari impartiale bakaba abacamanza by'ukuri bazi ubwo rwego rw'ubucamanza icyo ari cyo bazi ibyo guca imanza icyo ari cyo kandi bafise akarangamutima muri ibyo bintu bijanye no guca imanza yongeyeko ko basanzwe bafise akarangamutima ko gukunda igihugu tubonye aba bantu aho bagiye baraca ibyo bagiye barafasha mu gihugu hirya no hino byaratumye tubona yuko akarangamutima ko gukunda igihugu bagafise kuko ibwirizwa shingiro rikomeye utegerezwa kuba ufise n'akarangamutima ko gukunda igihugu kuko udafise akarangamutima ko gukunda igihugu iryo bwirizwa shingiro twese abarundi twese abenegihugu duhanze amaso by'ukuri iryo bwirizwa shingiro worishyira mu ngiro gute worushyira mu ngiro kumbure wikwegera ko cyangwa hariho ibindi bintu uri kurakurikiza inyuma sena yubahiza ubwirizwa nshingiro kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi iragirizwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi namwe mu mashyirahamwe yigenga kuba igikoresho c'umugambi uri ku butegetsi dfdd metre janvier bigirimana twari ishyirahamwe tukunora paje burundi yabwije ijwi ry'amerika ko ata kintu kinini abantu bokwitega ku mugwi mushasha uyigize bitewe n'uko umukuru wawo mu mabanga yaramukijwe muri kahise ata kindi yakoze atari gukingira inyungu z'umugambwe dfdd no guhirika amategeko kwibaza yuko hoba hari ikigiye guhinduka kwibaza ko zoba ari nk'indoto umugabo witwa vante bagorikunda ni umuntu yabonetse cyane cyane ku butegetsi bwa nkurunziza nk'umuntu akorera cyane umugambi CNDD-FDD nk'umuntu yitanga mu kugira ngo ashimishe aba nyamugambwe mu CNDD-FDD aho gukorera amategeko no gukorera igihugu ibyo byabonetse cyane mu itotezwa ubutungane bwagiriye abantu bamwe bamwe cyane bari batavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi twavuga nk'abantu bahanira agateka kazina muntu bari mu migambwe ya politiki itavuga rumwe na CNDD-FDD abo cyane dufatiye nko ku matohozwa n'imigwi y'amatohoza yagira ashigwaho muri bibiri na cumi na gatanu ni nyuma yaho byaribonekeje yuko uno mugabo ari umuntu afite inzego y'akazikira afitiye abantu badakunda canke batavuga rumwe n'umugambi CNDD-FDD abagize sentare yubahiriza ubwirizwa nshingiro bemejwe ijana ku ijana n'inama nkinguzamateka y'u Burundi Eloge Burikaneza ijwi rya Amerika turagushimiye Eloge
bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominotere de la voix de mikeno ibunagana ku murongo wa fm mirongo cyenda n'icyenda n'ibice birindwi radiyo ngoma ya mani yo mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo urunani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo cyenda na kane n'ibice bine radiyo kominotere la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mu mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice zero naho ku badukurikira muri mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi rya amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
muri uku kwezi kw'icumi na kabiri hari amakuru atari make agenda aca ku mbuga ngurukanabumenyi yerekana abana bato bato bahohoterwa canke banyuruzwa mu bice bitandukanye vy'igihugu c'u Burundi mugenzi wacu Oriane Tangishaka yaganiriye na komiseri Jacques Nshimirimana ajejwe igisata c'abana mw'ishirahamwe ry'igihugu rijejwe agateka ka muntu CNIDH Nshimirimana atangura amubwira amabi akoregwa abana uko ateye uh, amabi akoregwa abana ubundi asanzwe ari mu mice ine umuco wa mbere ni amabi ajya dusanzwe tubonesha amaso ayo mu gifaransa twita reviyorance fizike hamwe umwana ahohoterwa bikaboneka umwana akubitwa buyoka umwana akorerwa amabi umwana musanga yavunaguwe akavunagurwa n'abanyagahinga cyangwa rimwe na rimwe n'ababyeyi biwe baba bari bajejwe kumukingira uwo ni umugwi wa mbere w'amabi abana bakorerwa hanyuma umugwi wa kabiri ni umugwi w'amabi atuntuza umwana mu mutima ibyo mu gifaransa twita reviyorance psikologike hamwe umwana atuntuzwa gutukwa n'umwigisha kumubwira ko ataca azovamwo ababyeyi bakamutuka ko ataco azovamwo mu kibano bakamubwira yuko kubera ko uko yavutse cyangwa uko asa uwo mwana ataco azokwimarira ibyo byose biri mu mugwi w'amabi akorerwa abana muri uwo mugwi wa kabiri twita reviyorance psikologike hagaca habaho umugwi wa gatatu w'amabi afatiye ku bitsina aya mabi rero akunda kwibonekeza cyane ku bana b'abigeme haba mu mashuri cyangwa mu kibano aho usanga bafatwa ku nguvu bakonononega ubuzima bwabo bifatiye ku gitsina hagaca habaho rero n'amabi yo mu mugwi wa kane amabi mu gifaransa twita reviyorance externe niyo mabi aba arimo bimwe by'intambara mu bihe bidasanzwe ibihugu bibamwo aho abana bahunga bagatandukana n'ababyeyi babo abana bakajya mu ibarabara abana bakaba impunzi ibyo byose biri mu migwi y'amabi akorerwa abana ariko rero imigwi ikunda kwibonekeza cyane ni uyu mugwi w'amabi afatiye ku byo tubonesha amaso reviyorance fizike n'amabi afatiye ku gutuntuza abana reviyorance psikologike n'aya mabi afatiye ku byo gushurashuza abana uwo mugwi wa kane mu gihugu cy'u Burundi twawubonye cyane mu bihe by'intambara igihugu cyaciyemo kuva mirongo icyenda na gatatu abana bakoreshwa mu ntambara twongera tuwubona no mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu kuko hari abana bakozwe ko cyane n'ibibazo igihugu cyaciyemo mu ntureka zo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ariko iyi migwi yindi itatu yoyo tubibamwo ku munsi ku munsi buri munsi ibibazo biba bihari murakoze cyane nk'uko bivuze hariho ibibazo biba ku munsi ku munsi ibyo bibazo by'abana biba ku munsi ku munsi ko bisa n'ibyibonekeza cyane muri iki gihe turabona ku masanamu ya interineti ku mbuga ngurukanabumenyi abana bahohoterwa ni igiki cyahindutse ko tumaze iminsi tubibona kurusha uko twabibona mu minsi yahera
murakoze cyane benshi benshi n'ikibazo bariko baribaza bati mbega kubera iki ibibazo by'abana bahohoterwa biriko biribonekeza cyane muri iyi minsi hari bamwe bibaza yuko kumbureho bari cyahindutse abantu bahinduye ingendo batagikunda abana babo cyangwa abantu bafashe ingendo nshasha yo gukorera ikibi abana ariko nagira ndabamenyesha yuko ibi bibazo byamyeho ibibazo abana bahura nabyo byamye bihari icyahindutse ni uko ubu bisigaye bimenyekana kare byarabaho bikamenywa n'abo mu kibano bakeyi bamwe mbere bakabifata nk'ibisanzwe ko umwana bamuturira kubera ko yiyononye ko abandi bakabifata nk'ibisanzwe ko umwana kubitwa na mukase ariko uyu munsi cyahindutse ni uko hari ibyo twahora dufata nk'ibisanzwe cyangwa abarundi benshi bafata nk'ibisanzwe mu mabi akorerwa abana uyu munsi batahuye yuko atari ibisanzwe nicyo gituma mubona abantu baca babivuga bikamenyekana hanyuma ingingo zigafatwa ababikoze bagasigwa imbere y'intahe hanyuma bagahanwa hisunzwe amategeko y'igihugu ni na bake bari bazi yuko hariho n'amategeko ahasha bimwe biboneka umuntu aba yahohoteye umwana mu buryo bweruye ubu rero kubera ko ayo mategeko atanguye kumenyekana kubera ibikorwa by'amashyirahamwe atandukanye akorera mu gisata cy'abana kubera ibikorwa by'imigwi y'igihugu itandukanye ikorera mu gisata cy'abatayakazina muntu harimo n'uwo mugwi w'igihugu wigenga ujejwe abatayakazina muntu kubera ibikorwa by'ubushikiranganji butandukanye n'abandi bakorera mu gisata cy'iby'uburenganzira bw'abana byatumye abarundi benshi bamenya by'ukuri uburenganzira bw'abana uyu munsi rero turashobora kwemeza yuko turi ku ntambwe ishimishije umuntu ntashobora gukora ibyo yishakiye nawe yoba ku mwana yibyariye ngo akore ibyo yishakiye byo kumuhohotera akoresha ya majambo yari akoreshwa kera ngo ndabikoreye uwo nabyaye namwe murabikorera biwanyu ubu ibyo turi ko turavavanura n'iyo ngendo kandi ni ibintu dukenguruka cyane tugamburukira abantu bahaguruka bagatabariza abana baba bariko barahohoterwa kuko baba bariko baranda serivisi ikomeye cyane igihugu cyose nshuti mwese muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha nshimire abadukurikiranye bose nshimire kandi enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ibyuma uwashize hamwe aya majwi ni fatu arimasi karara amakuru yari ahagarikiwe na etienne karekezi naho kuri mikoro mwari kumwe na angeli fide niyo ngabo ndabasezeye ndabifuriza amahoro n'amahirwe